aho muherereye hose mukomeze kandi kugira wikendi nziza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo zanyu kuri telefone ngendanwa no kuri mudasobwa hano ku ijwi ry'amerika ni etienne karekezi tariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa cyenda umwaka wa bibiri makumyabiri n'umwe ni imyaka makumyabiri yari yuzuye hari kuri wa gatandatu ubwo amerika yibutse ibitero by'iterabwoba byagabwe ahantu hatatu kuri amerika kuri iyo tariki mu mujyi wa new york ni ibitero by'indege byagabwe ku mazu abiri inyubako ndende cyane zari mu mujyi wa new york world trade center icya kabiri ku mujyi wa Shanksville muri leta ya Pennsylvania naho igitero cya gatatu kigabwa kuri ku nyubako ya minisiteri y'ingabo y'Amerika Pentagone hano mu nkengero z'umujyi wa Washington DC ni ibitero byahitanye abantu hafi ibihumbi bitatu ibyo bitero iyi sabukuru inkurikizi byagize n'amasomo abatuye isi bakuramo nibyo twibandaho mu kiganiro cyacu uyu munsi
I hear people say we don't need this war, but I say there's some things worth fighting for. What about our freedom and this piece of ground? We didn't get to keep 'em by backing down.
uyu munsi twatumiye abashyitsi babiri ngira ngo mbasabe babanze batwibwire reka duhere muri leta ya georgia
Ye, murakoze Eh, nitwa anastase gasana nkaba mba hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndabasuhuje kandi ikaze mu kiganiro cyacu ambasaderi anastase gasana murakomeye Eh, turakomeye turaho nanjye ndabashuhuje ari wowe ubwawe ari na n'uyu muvandimwe tugiye kugirana ikiganiro nkomereze hano muri leta ya virginia hafi y'umujyi wa washington dc turi kumwe muri kumwe na ile ntiganzwa jewe ku kwidondora jewe navukiye mu burundi hanyuma maze ngaha muri amerika imyaka mirongo ibiri n'itatu em, umu- ni umwenjeniyeri mu- mu byu- mu- mu- mu muyagankuba Am, akazi njejwe eh, ndubaka ndubaka amazu ahanitse
ndabashimiye kandi abasuhuje bwana helen ntiganzwa kwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi namwe murakomeye rero turakomeye neza turi ngaha nubwo mbona ikiza ca korona ki- casubiye guhumagaza birumvikana amerika yibutse imyaka makumyabiri irangiye ibitero by'iterabwoba bibaye kuri amerika n'igi- n'ikiza ni i- i- iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda yugarije isi ambasaderi gasana imyaka makumyabiri irarangiye umunsi ku wundi ibitero bikubita mu mujyi wa new york twaraganiye eh, tubivugaho mwari i new york mwatwibutsa ibitero biba mwe mwari he Eh, byari ku itariki ya cumi n'imwe eh, z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na rimwe Eh, icyo gihe muri loni twari dufite umunsi nakwita umunsi mukuru Ye, nibutse ko mwari muhagarariye u- leta y'u rwanda mu muryango w'abibumbye icyo gihe yego noneho twari dufite umunsi mukuru muri mu- mu- mu- muri loni ku cyicaro gikuru cya loni twari tuhafite umunsi mukuru wo bita umunsi wo kugurutsa inuma y'amahoro ndetse ni umu- wari umunsi wo ku- kwibuka cyangwa kwifuza birushijeho yuko eh, amahoro asendera ku isi yose noneho kuri iyo saha twagomba kugira eh, i- iyo uwo munsi mukuru cyangwa se icyo gikorwa twagomba kugikora mu gitondo nko mu mu saa mbiri n'igice saa mbiri na mirongo ine n'itanu eh, ari nabwo eh, biriya bitero byabaye eh, ku buryo n'igikorwa ubwacyo nta cyabaye eh, kubera yuko bihutiye kubwira abantu bose kugira ngo buri wese eh, a- ave ku cyicaro cya loni arebe ahandi hantu hajya hatari bugufi y'aho ngaho bitewe n'uko inzu eh, ni ikoreramo nayo ni inzu ndende batinyaga ko wenda nayo ishobora kuba yagira eh, uwaba yayigabaho igitero ah, akayisekura nayo akayisenya noneho bihutira kutubwira kugira ngo twese buri muntu wese ah, yirukanye a- ave hariya hantu ni uko byagenze nuko byagenze bwana hilary ntiganzwa mwe ibitero bikoma kuri amerika mwe mwarihe mwabyakiye mute jewe eh, nama ndiko nabarira abantu nti eh, ukuntu nabayeho ujya munsi ni nk'uko nabayeho eh, itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwicumi igihe bagandaguye na daye niho ntari nzi iyo nja niyomba n'uwo munsi nari nzi iyo nja niyomba ubwa mbere yo jewe a- aho nari nsanzwe mba nari nsanzwe mba eh, ngira nko ku kilometero ca pantagone canke ibirometero bibiri naba hafi ya pantagone hanyuma ubwa kabiri naho nakora aho nakora eh, ikompanyi nakorera yari ku rwinjiriro rw'ikambi yitwa Andrews Air Force Base ariho umukuru w'igihugu abika ijya ndege eh, Air Force One ijya ndege umukuru w'igihugu agendamo ni hano hafi umujyi wa washington Eh, ni muri Maryland ahantu kati ntuzeye umuji bita Clinton niho eh, ntuzeye hari Andrews Air Force Base aho perezida bika Air Force One ijya ndege ijya Boeing umukuru w'igihugu agiramo icyo gihe umukuru w'igihugu George Bush yari eh, sinshobora kumenya- umengo yari sinshobora aho yari Georgia wo- wo Florida namaze kuvyibagira mugani ivyo yari ari Yari yagiye muri Florida.
Eh, Florida eh. indege agamije niyo yari gushikira urumva aho naba hari hafi y'aho bateye aho nari nkorera naho niho umukuru w'igihugu yasaba gushikira hama je ico ca mbere ni ukwibuka ni uko niko ndakora kenshi naba niko ndavuza iradiyo mu biro hanyuma mugabo nari mfise akazi kenshi ntariko ndumviriza niho naca numva uwundi ari mu biro biri iruhande urumvise ko baziteye hama nka- nda- nka- buno nyene nkagenda kuri internet ngiye kuri internet ijya ndege igira kabiri ikubise ujya munara wa, wa kabiri nayiravye and direct nayiravye nyene ibiko biraba niho aba- abantu bose dukorana bacabaza mu biro niho rero haheze umwanya twaca tu- tu- tubona turaza mu idirisha tukaca tubona abasoda bo muri Andrews Air Force Base bose bari hanze n'ibikoho bikomeye komeye hanyuma perezida wa kompanyi atubara ati "Eh, nimutaha abantu bose baratashe hama nshitse hasi tubona tukabona abasirikare tubabaza ati nibiki batubara ngo "Ni- mugende muhira taco mubaza mfata umuhanda ndiko ndataha nkaza mbona abantu baza muri iyo ndiko ndaja urumva abantu bari bataye umutwe ukaza ubona bagenda muri sansinike donke aho ba- batategereza kuba batumbereye mvura barikora cyangwa igifaransa n'ikintu n'icongereza Uru- byari biteye ubwoba hama ngeze gutaha ngeze mu rugo imyotsi naho nari ntuye imyotsi yara kuri panagone twarayibona yose iriko iraza ari igitangaza urumva rero novuga yuko ujya ujya munsi uko n'ibihuha bica ku maradiyo ku mateleviziyo ukazumva ngo ubu naho bateye ngo ngo kuri ntuzeye kuri departema d'etat ubu naho bateye ngo kuri capitol hamwe umutima umutima jewe wari wamvuyemo sinamenye icyo nkora sinamenye iyo nje mu kinyarwanda baravuga ngo ribara uwariraye niyo mpamvu nabatumiye ambasaderi gasana mwari new york aho rwari rukomeye namwe bwana hilary ntiganzwa mwari hano i washington hafi ya pantagone naho byari biteye ukundi nje kuri uwo munsi rwose byari mu gitondo kugira ngo tuganire uko nabivugaga eh, ubusanzwe nicyo gihe nakoraga amasaha ya nyuma ya saa sita ariko muri icyo gitondo nari hanze rwose nkora siporo kugeza igihe umuntu telefone yambwira ati "I New York habaye ibitero ubwo nahise ntaha nditegura ntingiye ku kazi kubera ko ni inkuru ikomeye cyane ambasaderi gasana nibwo n'abatelefoni umuntu wa telefoni i New York nawe mwarimo eh, turaganira mutubwira uko byari byifashe mwe mwageze aho mutaha mute Eh, icyo gihe n- mvuye ku cyicaro gikuru eh, cya- cy'umuryango w'abibumbye eh, kuko twese twahavuye ari nko kwirukanka amasigamana nta n'um- nta n'uwashakaga aho imodoka iri buri wese yagendaga yo kugira ngo ajye kure y'inzu y'umuryango w'abibumbye bishoboka ubwo rero nihutiye vuba eh, kujya eh, ku biro aho nkora mu biro eh, kuko hitaruye i- inzu y'icyicaro cy'u- cy'umuryango w'abibumbye noneho njya ku biro eh, aba ariho nguma Eh, mpageze naho nsanga imyotsi nk'uko mugenzi wanjye hireri yabivugaga imyotsi yaturukaga eh, epfo eh, manhattan aho ziriya nzu ebyiri ndende cyane za nde- inzu ndende za mbere ku isi eh, indege zari zimaze kuzisenya imyotsi yaho yarazaga ikagera eh, n'aho ibiro byari biri bya ambasade byari biri noneho ukumva no guhumeka ari umwuka ari mubi cyane kubera ibintu bibi eh, bi- binuka nyine bya bya by'imyotsi byari biturutse mu gusenywa ah, kwa ziriya ndege zatikuye ariya mazu zikayatura hasi Eh, ni uko byagenze nuko byagenze ndabashimiye cyane birumvikana ko kuva icyo gihe kugeza ubu n'imyaka makumyabiri irangiye abayobozi batandukanye b'amerika n'abanyamerika mu buryo bwa rusange bibutse iyi myaka mu buryo bw'umwihariko mwe bwana ntiganzwa hirere murebye kuva icyo gihe kugeza ubu mubona amerika mwabayemo yarahindutse ite ibiriya bitero byayihinduye bite
iki kintu ne- byarahindutse cyane rwose kuko ndazi imbere ya bijya bitera umwidegenzo twari dufite n'ubu nubwo dufite umwidegenzo mugabo ibintu byarahindutse nka kijya gihe ntabwo umuntu u- u- u- imbere yaho ntabwo nari bigenda nibaza nti ahubwo ndi mu ijuru kuko nagenda ahantu kiretse nja kuri nja ntwara imodoka niho natwara kindanga n'ahandi hoho ntabwo kuri aeroporo warurira n'indege utagira n'ikikuranga na kimwe werekanye itike gusa hari ibintu byinshi byagiye birahinduka eh, kuva ico gihe hanyuma urabona yuko ni n'ingwano twaciye tujamo muri eh, afghanistan eh, eh, ku- bakurikirana abateye hari gucika ubu tuyivuyemo a- a- ata n'intsinzi ibonetse ata n'igihindutse kibonetse cyane hanyuma imibereho ukuntu abantu tubayeho nibaza ko byahindutse cyane uraze n'uko twari tubayeho mm, imbere uko haciye haza ibintu y'uko umu- umuntu ari kwama ugabye utabuzi aho ibintu bitera bija ngira ngo murabibona ko ibibuga by'indege ubu security hari yari hari kijya gihe imbere yaho nibaza ko byari umwidegezo ko byagabanutse n'ibyerekeye n'u- no kuhabahuka ubu nibaza ko biriko biragabanuka ariko je ndibuka nk'ikijya gihe muri ijya myaka ya mbere hari nk'abo n'abo twakorana bahahabutse kubera eh, twari hafi y'aho ntuze iyo kambi babibonye ugasanga hariyo abantu baciye bahababuka batari bwe baba mu bintu nk'ibyo Eh, mu ncamake nuvuga yuko eh, ubuzima bw'abantu imibereho byinshi byahindutse kuva kijya gihe ariko icyiza nuvuga ni uko gusa ubu u- kuko nka kijya gihe batera ngiye nko mu nzego mu nzego zu- z'umutekano ngaha eh, zaba eh, izijejwe no kubanga amatwi kugira ngo badukingire hamwe ni- n'iz'igipolisi ha- ha- ha- hamwe n'izo kuzimya umuriro n'iz'igisirikare nibaza yuko icyiza icyo nofata mu kintu cyiza caciye kiba ni uko bashoboye kubona yuko twari twarajajaye tutabona yuko umengo hari ikintu ushobora kutugirira nabi hanyuma ubu rero byaciye bituma eh, izo nzego zisubiramwo kugira ngo bashobore kwikingira ibishobora gushika Ye- novuga ko bijanye n'ivyo je bisanzwe nkora mu nyubako ihangane gato kubera iyo n'indi ngingo ikomeye cyane twazaganiraho ukwayo ku buryo burambuye ahubwo ni igitekerezo cyiza uduhaye mu biganiro byacu bitaha mukomoje ku kibazo cyo guhamuka ku bantu birumvikana abantu benshi bakoz- ba- bakubiswe n'inkuba abantu benshi barahamutse batakaje abantu twavuga ko amerika yacu uwo munsi yatakaje abantu hafi ibihumbi bitatu byari ibihumbi magana bibiri magana cyenda mirongo irindwi na barindwi ku munsi umwe ku bitero by'indege ariko kandi birumvikana izo ngaruka zirumvikana na hano i washington nka mu mujyi rwagati habayeho ibintu bya- bya za bariyeri ku mazu ma- akomeye y'ubutegetsi ku buryo bugaragara ko isi yari yahindutse ambasaderi gasanamwe icyahindutse cyane ni cyane muri amerika ikintu cyahindutse nk'uko mugenzi wanjye yambara nabivuze ntabwo mbitindaho cyane uko yanabivuze rwose kandi uko abivuze n'ibyo avu- abivuze uko bi- uko biri uko byabaye n'uko biri ubu ngubu ikintu cyahindutse ni uburyo uh, imibereho y'abantu imibereho y'abantu yarahindutse Eh, uko abantu babagaho mbere y'itariki na nyuma yaho byarahindutse Eh, haba mu- mu buzima busanzwe mu byerekeranye n'ingendo gufata indege kujya mu mangazini kujya n'aha kujya mu nzu runaka wumva yuko ushobora kuba ya- yagabwaho igitero mbese hari ibintu byinshi byahindutse eh, mu mibereho y'abantu eh, abantu batatekerezaga wajya no mu ndege eh, hari haka- hari ibyo udashobora kujyanamo kandi wari ubikeneye um, ugiye mu rugendo bakabikuramo bakabijugunya eh, mbese bya- bya- byateye akajagari mu mibereho eh, ya buri munsi eh, y'abantu hano muri amerika kandi si hano muri amerika gusa ni ku isi yose ye naho Cyane naringeze ahubwo turetse ko uri- kuri amerika iherera bikomeje avuga ati habaye n'intambara muri iraq na afghanistan amerika ikurikiranye abakekwaho gukora biriya bitero isi yahindutse kuva uwo munsi ambasaderi gasana ya i- i- i- isi yarahindutse cyane kubera yuko na- na- uhereye no ku banyamerika ubwabo baratunguwe cyane eh, kuriya gutungurwa kuko ntibari bazi yuko bashobora ku- kugabwaho igitero kimeze kuriya Nta- nta- ntibigeze babiteke- ntabwo babitekerezaga I- igitero kimeze kuriya ntibagitekereje ariko cyarabaye ntibabibonaga ntibabitekereza ko bishoboka eh, bya- bya- byarashobotse urumva rero eh, ba- nabo babo kandi n'ikindi babonye ko eh, ba- atari bo bonyine bashobora guhindura ubuzima bw'abantu hirya no hino ku isi ko hari abantu bashobora guhindura ubuzima bwabo eh, ba- baturutse aho ngaho hirya no hino ku isi eh, nabo bakaba ba- bahindura ubuzima bwabo urumva yuko ibyo byose ni ibintu byatumye eh, abantu batekereza kurushaho ari bo ubwabo ari n'isi yose yuko hari ibintu bishobora guhinduka kandi bihinduwe n'umuntu utanatekerezaga icyo ni ikintu na n'ubu kikiri mu mitwe y'abantu
ni ikintu gikomeye cyane ibi- ibi sabukuru ibaye amerika imaze gutabura ingabo zayo muri afghanistan ingabo zari zimazeho imyaka makumyabiri zihanganye n'iterabwoba cyane cyane ko zagiye zikurikiranye uwari ku isonga y'ibitero bya new york sharksville na washington ari we bin laden waje kwicwa Ah, bwana hilary ntiganzwa ahandi ku isi ho ibitero kuri amerika byahinduye bite imibereho y'abantu Eh, byarahinduye cyane rwose turabona nk'akarorero duhere no kuri afghanistan niho byahinduye cyane rwose turabona afghanistan yacija mu ngwano yari imaze imyaka mirongo ibiri Eh, abenegihugu eh, bo muri afghanistan urabona ntibyaboroheye hanyuma eh, birahinduka bamwe barabyishimira kubera abatalibani basohotse hanyuma ariko ubu naho urabona baragarutse ku butegetsi hariho abatabyishimiye n'ababyishimiye bo hama ikindi nacyo catumye eh, amerika twace twakira impunzi nyinshi za- za- z'abafugani baciye baza kuva kijya gihe n'ubu ho abaje ngeraga muri virgin mwarumvise ko ari naho bashitiye ni benshi cane rwose birengeye urumva nk'ico ni ikintu ca mbere gihambaye ku- ku ba afghanistan hanyuma ahandi ku bindi bihugu byo ku isi eh, nk'ibya buraya iburaya korana byaciye bifatanya n'abanyamerika kugira ngo baje gutera muri afghanistan Eh, naho nyene urumva i- i- i- intuzeye naho nyene barasohoye amahera abasoda baba barapfuye abantu benshi bara- barapfira muri izo ngwano ibihugu byose ubu byaciye bitangura kwi- gutangura kuraba ingene zirarira zikingira kugira ibitero nk'ivyo ntibize bize hama mugabo ikindi naco umuntu atokwibagira ni uko eh, icyo gihe n'ubwo amerika twaci dukurikirana usama bin laden byaciye bituma eh, mu nyuma bagaca batera no muri iraq n'ubwo bitari bijanye byaciye bituma eh, i- havuka iyindi iyindi mihari nka nk'ijya eh, ntuze y'abayisilamu ijya- imwe bita eh, isis yego hanyuma aba a- a- eh, u- iterabwoba rica rirahumagana ku isi mwarabonye muri afurika muri nigeria murabona ibiba muri mali nibaza ko ibyo byose byagiye bira iterabwoba ryaciye ryongerekana kubera kuko usama bin laden yeretse abandi b'iterabwoba ati "Eh, namwe murashobora kubikora ama nicyo ni ikintu gikomeye cyane bijya bintu byaciye bituma iterabwoba rikomera ahubwo cyane ku isi yose ni ingingo muzamu ikomeye cyane bwana helen ndabashimiye cyane cyane ko nk'abatarakoreshaga indege mbere ya myaka bibiri n'umwe hari abumva ari ibintu bisanzwe kubera ko batari bazi ibyariho mbere ambasaderi gasana murebye iyi migabane y'isi yose murebye ingufu za amerika n'uruhare amerika igira muri politike mpuzamahanga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano murebye amasomo ari amerika cyangwa se n'indi si yakura muri biriya bitero byabaye eh, turavuga imyaka makumyabiri irangiye ni ayahe mwatubwira Yeah, amasomo arimo ni menshi cyane Eh, ay'ingenzi eh, ni uko bya- bimaze kugaragara yuko eh, gutsinda abantu ibihugu bishoboka nicyo abatalibani bagaragaje Eh, abatalibani ba- batsinze ibi bihugu by'iburasirazuba bw'isi birangajwe imbere n'amerika ubufaransa n'ubwongereza uburengerazuba bw'isi bamaze uburengerazuba bw'isi nabwo Eh, ibyo bihugu rero ku- kugira ngo ba- abatalibani babitsinde eh, kuriya hari ibintu by'ingenzi eh, navuga bimwe mu bi- mu by'ingenzi byatumye babasha ku- kwe- kwegukana iriya nsizi begukanye icya mbere eh, ni eh, kwi- gakondo yabo Dungu bavuga ati hariya ni iwacu ni iwabo ntabwo ari iwabo w'abanyamerika abafaransa cyangwa abongereza ni iwabo ni gakondo yabo bakamenya ko ari iwabo bafite imico yabo bafite eh, ibyo- i- i- i- umuco bagenderaho bafite ururimi rwabo bafite ibintu byabo bafite igihugu cyabo eh, n'uburyo bumva bagomba kwigenga mu byo bakora Uh, ko rero ntawe ugomba kuza kubategeka uh, gu- kwitwara gutya cyangwa se kuriya no gukora gutya cyangwa gukora kuriya icyo kintu cyo gukomeza kuri gakondo yabo ni ikintu uh, bifashishije cyane icya kabiri ni ikintu cyo gukomeza umutsi eh, mbese kugira ubushake no gukomeza umutsi no kwihangana Eh, mu kinyarwanda hari abantu bita ba kwihangana eh, urabazi hari kwihangana ntukure mu ruge I- nicyo bakoze nabo barihanganye ntibakura mu ruge ntibava ku izima bakomeza umutsi ibyo rero nabyo ni ikintu eh, cyabafashije icya gatatu eh, ni ukugira ubwitange umutima w'ubwitange ikintu eh, mbese kwitangira abandi no kwitangira igihugu cyabo gakondo yabo abantu ntibicare aho gusa ngo bategereze yuko bizakorwa n'abandi eh, batari wowe batari igihe batari n'undi eh, bo ni uko babyumva ni uko babikoze Eh, icya nyuma birumvikana ni ugukunda igihugu cyabo bivuga gukunda by'umwihariko eh, abaturage bacyo bat- b'icyo gihugu eh, ubutaka bwacyo n'ibyacyo byose ibi rero byarabafashije kugira ngo babashe gu- gutsinda ruriya rugamba kuko urabona ni urugamba rumaze igihe kirekire Eh, uzi ko bin- uzi ko bin laden yageze mu hariya hantu mu gihumbi kimwe magana urwenda mirongo urwenda n'umunani nibwo yahageze agiye gufasha abatalibani eh, bari bugarijwe eh, n'ibitero eh, bya- by'indege eh, eh, z'ibi bihugu eh, by'iburengerazuba bw'isi byari bi- bimereye n'abatalibani aribo bayoboraga icyo gihe bafasha icyo bitaga eh, ishyirahamwe ryo mu majyaruguru ryabarwanyaga noneho bin laden ajya kubafasha agiye kubafasha eh, aba- kugira ngo abafashe kurwanya ibi bihugu by'iburasirazuba by'iburengerazuba bw'isi nibwo yana- yana- yanabigishije uburyo nabo baga- a- a- nubwo babagabaho ibitero by'indege ku batalibani abigisha uburyo nabo bashobora kubagabaho ibitero kugira ngo babishyure ni kuriya eh, ba- bakoze umutwe wo gushaka abantu b'ibyihebe ba- ba- ba- ba- bazi gutwara indege bakaza bagakora ku buryo batwara ziriya ndege bakagenda bagasekura ziriya nzu eh, mbese bikaba nko kugaba igiti nk'uko amerika nayo yagabaga ibitero by'indege ku batalibane nabo batereka dushake inzira nubwo tudafite ubwo bushobozi bwo ku- ariko turebe uburyo twaze- twaba- twabazenguruka natwe tubagabaho igitero gisa nk'ibyo batugabaho ye reka tuse nk'abahina Eh, ubwo urumva ah, ni nk'amasomo bafashe ku bijyanye n'abayapani bagaya ibitero nabyo byo kwiyahura mu- ku ndege no ku mato y'amerika Re- aba- aba- abakamikazi b'abayapani muri za mirongo ine na kane mirongo ine na gatanu mu ntambara ya kabiri y'isi yose Eh, ni ikintu gikomeye cyane Eh, bwana ntiganzwa hilary namwe nagira ngo duse nk'abanzura rwose I- i- iyo mureba iyi myaka makumyabiri irangiye amerika igabweho ibitero itigeze itekereza na gatoya mu mibereho yayo ni intambara afghanistan tuvuge ko ibaye ihosheje irangiye icyo mubona abatuye isi cyane cyane abayobozi n'abayoborwa ku isi nk'amasomo bakura muri ibi- muri ibi, eh, kuri iyi sabukuru n'ibitero ni ayahe mwatubwira igihe cya mbere amasomo mbona eh, ibihugu eh, bya- cyane cyane bya rutura n'ibindi bihugu eh, bon, ndacita ko ari igihugu cyanjye kuko niho mfite ubwenegihugu niho mba niho ndereye ni- nofata yuko nka tubyavuga eh, umubyeyi biyorogike na adoptife amerika je niwe umubyeyi adoptife niwe ni igihugu cy'iwanje cyane cyane isomo nofata kuri igihugu cyacu cya amerika eh, ni uko twarabonye ko twatewe mugabe igi- ni ukubanza tukaraba igi- ni- ni kubera iki badutera hanyuma umuntu bakarondera uburyo bwo gutorera umuti ingorane ziri ku isi cyane cyane ntibashire hejuru z'inguvu mugabo bakaraba bakabanza bakiga eh, ibi- ibituma ibihugu bimwe bimwe bya nk'amerika hanyuma cyane bya nk'ibyo bihugu bya burayi cyane cyane nk'ibyo bihugu n'ibihugu biri hariya mu serukazuba cyane hagati na hagati aho bita midi isiti nk'ibyo bihugu by'abarabu bakaraba igituma eh, bya nk'amerika hanyuma bagatora umuti baciye kuri icyo kibazo hanyuma ikindi nacyo nuvuga nufata yuko nk'ibihugu bya burayi na- na- na- n'aho iwacu muri amerika ikindi isomo bokuramo ni uko boshobora kubona bakavuga bati eh, turabye muri kahise k'isi haragiye haraba ibintu byinshi harabaye eh, ubukoroni haraba eh, eh, u- ibyo gucura bufunabugoro eh, i- mu- mu nzu mu gifaransa bita esclavage mu cyongereza slavery hanyuma haraba eh, na imperialisme byo gusubira mu bihugu hanyuma Nkatsi ibihugu.
bagasubira bakiga baga- eh, bagaca baraba bakavuga bati none ubu imiga- imigenderanire dufitanye n'ibihugu twita bikene ni iyahe twubandanya muri iyo migenderanire tuyikora nk'uko twagiye turayikora cyangwa ubu harageze aho turondera ubundi buryo ingene ibyo bihugu byo twumvikana kugira ngo ntihagire ibihugu bishobora gutera ibindi ntihagire ibihugu biha indaro eh, ibyihebye cyangwa ntihagire ibintu bishobora gutuma abantu bahindukamwo ibyihebye je nibaza kwica iyo somo ya mbere ikomeye kugira ngo iyi si imana yaduhaye ku buntu tuyibungabunge mu mahoro abantu twese tumvikana atawutera uwundi atawujya urwara ibyo byose bizoshoboka mu gihe twese byaba ibihugu bikomeye ibihugu byacu byaba ibihugu bindi dushoboye kuranga ingorane dufite dufise twese tugomba kugira hamwe atawucinyiza uwundi atawuja hejuru y'uwundi Je ni- niko ndabibona ndabashimiye cyane muri make cyane rwose ni ikiganiro cyari gishimishije kandi gifite ibitekerezo byinshi ndabijeje ko nzongera nkabatumira tukabiganiraho ku buryo burambuye ndabashimiye bwana ntiganzwa hirere hano muri leta ya virginia ndabashimiye ambasaderi anastasi gasana muri leta ya georgia tuganire cyane ku bijyanye n'isabukuru yo kwibuka ibitero by'iterabwoba byagabaye kuri amerika imyaka makumyabiri irarangiye namwe abatwumvise uyu munsi ndabashimiye namwe kandi mbatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi kuri mikoro hano i washington ku ijwi ry'amerika mwari kumwe nanjye etienne karekezi
Before you start your preaching,